raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya jaallatamoon akkam ooltan wiixata bitooteessa 15 barrisaas 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkin gocha Tigraay keessatti raawwatame akka haleellaa fixiinsa gosaatti ibsanii guyyoota booda immoo gargaarsi yuunaayitid isteetsi Itoophiyaaf kennitu ka sagantaalee naga eegumsaa irri jireessi akkuma rarraafametti akka turu mootummaan waashintan maadheeffate murteesse jechuun ministiriin dhimma alaa biyyattii jimaata darbe beeksisee jira. Itoophiyaan tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kennuu jalqabdee jirti. Fiigichi mata duree Baalee hadaawwannu jechuun Komishinni Turiizimii Oromiyaa fi Baadiyyaa maltii miidiyaa waliin wal ta'uun Baalee roobeetti qopheesse gaggeeffameera. Kanneenii fi kanneen birootiif hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Oduu addunyaan jalqabnaa tuujube.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Keellaaleen eegumsa fayyaa naannoo Tigraay saamamaniiru caccabaniiru beekaa haleellaan irratti raawwachuusa gareen dooktoronni daangaan nuggurree dooktar Subsaawot Boorders beeksisee jira. Gareen gargaarsa namoomaa kun har'a akka gabaasetti walakkeessa baatii muddee hanga jalqaba baatii bitootessaatti qorannaa geggeeffameen keellaalee eegumsa fayyaa dhibba tokkoof ja'a keessaa dhibbarraa harka torbaatama kan saamaman yoo ta'u kanneen dhibbarraa harka soddoma ta'an immoo miidhaan irra ga'ee jira. Yeroo ammaa dhibba irraa harka kudha sadii qofti hojiirra kan jiru ta'ullee gareen kun beeksiseera. Uummata Tigraay kanneen miliyoona ja'a ta'aniif hedduu yaaddessaa ta'uu qorannaan kun ibseera. Humnoonni mootummaaf michoonni isaanii hoogganoota TPLF adamsaa innaa jiran kanatti lolli itti fufee jira. Daayirektarri olaanaan kan Dr. Suuzaawot Boorders Oliver Ben akka jedhanitti haleellaaleen waaltaalee eegumsa fayyaa Tigraay irra ga'an uummaticha akkaan miidhee jira. Seera gargaarsa namoomaa akka sadarkaa addunyaa bu'uura godhachuudhaan innaa walitti bu'iinsi jiraatu waaltaalee eegumsa fayyaaf hojjettoota isaaf eegumsi godhamuu qaba. Kun mul'inatti Tigraay keessatti hin taane jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waraansa sana dhaabanii yakka waraanaa dalagame jedhameef qorannaan tokkummaa mootummootaan hoogganamu akka geggeeffamu dhiibbaan irra kaa'ameera. Qeeqxoonni mootummaa akka jedhanitti mootummaan ofiisaa sirriitti qorachuu waan hin dandeenyeef qorannaan federaalaa amma geggeeffamaa jiru ga'aa miti jedhan. Keellaaleen eegumsa fayyaa Tigraay keessaa shan keessaa tokko loltootaan qabamee jira. Keellaaleen hangi tokko immoo irra hedduun isaanii gareelee hidhataniin qabamanii erga turanii booda amma ambulaansii argataniiru jedha qorannaan Dr. Suuzaawot Boordarsiin bahe kun. Gareen kun akka jedhutti baatii arfan darban keessa dubartoonni ulfaa hanga tokko qofti kunuunsa da'umsa duraaf boodaa kan argatan yoo ta'u daa'imman dhalatan talaallii waan hin argatiniif. gara fuula duraatti daariqa yookaan infekshiniin miidhamuu danda'u jedhee jira ibsi garee dooktar suusaawot boorders. Riippaabilikiin Afrikaa waaltaa baatii muddee keessa adeemsi filannoo sagalee kennu hookkara ka'een erga danqamee booda dilbata kaleessaa eegumsa cimaa taasifamee filannoon paarlaamaa marsaa lammataa geggeessamee jira. Magaalaa galma mootummaa baanguuyi keessatti xiqqoof boodatti harkifatus haala gaariin geggeeffamuusaa qaamni filannoo raawwachiisu beeksiseera. Poolisii hedduun eegumsa innaa taasisutti jiraattonni lakkoofsaan xiqqoo ta'an toora galanii argamu. Hanga ammaatti baanguuyi keessatti haalli gaariitu mul'ata jechuudhaan dubbiimaan abbaa aangoo filannoo biyyoolessaa Teofilii Momooka'amaa ibsanii jiran. Aangawoonni innaa pirezidaantii Faawustiin Archang Taawudeeraa filannoo deebisanii injifatan hookkarri ka'e akka irra deebi'u yaaddoo qabaatanis aangawoonni kanneen pirezidaantii duraanii. Firaansuwaa Booziziin hoogganaman jechuun tokkummaa mootummootaa beeksise innaa sagaleen kennamu waliin dhaameera jechuudhaan naannoo sana to'atan. Lootii seentonni baatii amajjii keessa magaalaa Baanguuyitti dhiyeessiin midhaan nyaataa akka hin darbine danquudhaan uummata kuma dhibba lama qe'eerraa waan godaansisaniif biyyattiin ammas walitti bu'iinsa lubbuu kumaan lakkaa'amu galaafate kan kurna darbeetti deebitii yaaddoo jedhu dhaqqabsiisee jira. Lammiiwwan Ameerikaa miliyoonaan lakkaa'aman talaallii vaayirasii koronaa fudhataa innaa jiran kanatti. biyyattiin daandii sirrii qabatteetti jechuudhaan hayyuun dhimma dhukkuboota daariqaa yuunaayitid isteetsi tuqanii garuu lakkoofsa namoota Yuunaayitid Isteetsi keessaa vaayirasichaan qabamanii heddummachuu laalchisee of eeggannoodhaan dubbatan. Dr. Anthony Fauci sagantaa televiziyoonaa NBC Meet the Press jedhuuf akka ibsanitti innaa guyyaatti namoonni kuma jaatama ta'an vaayirasii kanaan qabamuu argitu yeroo mara balaa kabiroon ka'uu mala jechuun akeekkachiisan. Uummati keessumaa maaskii kaayyachuudhaan ulaagaa eegumsa fayyaa akka eegullee waamicha dabarsaniiru. Kaampaniin dawaa oomishu Astraazeneekaan kaleessa akka ibsetti galmee isaa irratti xiinxala geggeesseen talaalliin COVID-19 ni oomishe dhiigi akka itituuf sababaa ta'e ka jedhameef ragaan tokkoyyuu hin jiru jedheera. Galmeen of eeggannoo sirriitti xiinxalameera jechuun illee ibsee jira. Uummanni miliyoona kudha torba Biriteeniif gamtaa Awurooppaa keessaa talaallii kana kan fudhatan yoo ta'u, Ayirlaandiif Nezerlaandis kanneen talaallii kana sababaa dhiiga iticha jedhameef fayyadamuu dhaaban Deenmaarkiif Noorwee akkasumas Ayislaanditti dabalamaniiru. Kaampanichi kan ibsetti dabaluudhaan dhaaboliin daawaa Awurooppaaf jaarmiyaan fayyaa addunyaa sababaa talaallii Astraazeneekaan kan ka'e dhibeen dhiiga itituu dhaqqabuusaaf ragaan hin jiru jedhanii jiran. Waaltaa nageenyaa Yuunaayitid Isteetsitti xiinxaltuun imaammataa gameettiin Paatrishaa Kiim ibsa iimeeliidhaan jimaata darbe kennaniin. Bilinkaniif Oostin yeroo jalqabaaf gara biyyoota alaatti innaa imalan jalqaba Jaappaaniif Kooriyaa kibbaa daawwachuun Ameerikaan michummaa biyyoota kana lamaanii akkaan barbaachuu ishee mul'isa jedhan. Kiim akka jedhanitti See'ooliif Tookiyoon rakkoo Chaayinaa laalchisee jiru waliin furuu akkasumas handaara galaana Kooriyaatti nageenya buusuuf michoota murteessuudha jedhan oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abaa'uun bitooteessa afur bara 2013 korri sabaa garee obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamuun gaggeeffame beekamtii dhaabichaan ala jechuun beekseera. Walga'icha kana kan gaggeesse gareen abaa'oo obbo Araarsoo Biqilaan durfamu immoo kora nagaa gaggeessuun keenya sirriidha jechuun ibseera. dhimma kana irratti koomishinni poolisii finfinnee ibsa dabalataa kenne qaba boordii filannoo biyyoolessaa irraa ibsa argachuuf carraaqqiin goone har'aaf hin milkoofne tsaayi daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
sanbata darbe waajjira olaanaa adda bilisummaa oromoo finfinnee gullaleetti argamutti waltajjiin maqaa abaa'uun gaggeeffame beekamtii dhaabichaa hin qabu jechuun adda bilisummaa oromoo ibseera. dubbiimaan adda bilisummaa oromoo obbo Battee Urgeessaa raadiyoo sagalee ameerikaatiif ibsa kennaniin yaa'in waliigalaa bitootessa afur bara kuma lamaa fi kudha sadii gaggeeffame seera qabeessa miti jedhan.
walga'icha kan geggeessu akka dhageenyatti warra dhaaba kana sagantaa siyaasaa fi sirna dhaabaa faallessanii baatii torbaan dura of adda baasanii socho'uu jalqabanidha morna. Kanaa dura Araarsoo Biqilaatiin hoogganamuudha. Kanaaf boordii filannoottis barreeffamaan beeksifneerra. Achirrattis kan ibsine wanti boordii filannoo murteesse kora sabaa waliin akka sirna dhaabatti akka geggeessitan kan jedhudha. Haa ta'uti akka sirna dhaabaa sanatti koreen sanaan dura dhaabbate jira. Koreen sun namni jalaa hidhame jira. Namni jalaa biyyaa ba'ee jira. Warri biyya keessa jiran garuu afurii shanis ta'anii walitti dhufanii wanticha jalqabuudhaaf hojiitti galuu isaanii ibsanii qaama ilaallatu hundattuu beeksisanii jiru. Kana ta'ee otoo jiru adeemsi dhaabaa. warra kanatti illee beeksisanii isaan illee quba qabu jechuudha hojii koreen kun itti jiru sana cabsanii gidduudhaan otoo warri hogganoonni dhaabaa fi dura jiran tokko quba hin qabaatiin koraa geggeessina jechuun yakka ta'uusaa. Isinee itti boordii filannootti beeksifnee yaa murna kanatu geggeessaa jira jechuu quba qabna. Sanaa achi garuu affeerrannoo ta'e waan hin jirre maal akka ta'e ajandaan isaanii maal akka ta'e. yeroo sanatti baruu hin dandeenye.
Gareen obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu abaa'oo jechuudhaan of waamammoo yaa'iin waliigalaa kun karaa seera qabeessa ta'een gaggeeffame jechuun ibseera. Hoggansa olaanaa dhaabichaa keessaa obbo Qajeelaa Mardaasaa waa'ee yaa'ii kanaa akkas jechuun ibsaniiru.
Akeekii yaa'ii kanaa kora sabaa gaggeeffannaa jennee bardeen gaddaa yeroo kana murteessinee sunis lafarraa harkifatee yeroo dheeraa ture darbee immoo wallabbiinis dhaaba keessa dhalate dhaaba keessatti immoo rakkoo dhalate kana furuudhaaf sadarkaa caasaa garagaraatti yaalame sadarkaa gadiitti furmaata argachuu hin dandeenye qaamotiin dhaabaa kora sabaa gadi jiran faca'anii itituu dhabanii waan jiraniif wal bira ta'anii waa murteessuu waan hin dandeenyeef yaalileen adda addaadhaa gama biraatiin waan didameef. boordiin filannoo sigaa laalee akka kora sabaa godhannu murteesse. Kora sabaa godhannee akka rakkoo kana furu waliin qopheessinu murtii murteessee nama biraatiin didame ergasiis deebi'anii ammas ilaalanii dhimmoota kana irra deebanii gangalchanii falli biraa hin jiru miseensoti isaa caasaa adda addaa keessa jiran walitti dhufanii kora sabaa ta'anii hooggana ofii filatanii jaarmicha rakkoo keessaa baasuu irraan kan hafe hoogganichi rakkoo kana furuu hin dandeenye ka jedhu appiil godhan jechuudha wannooti miseensotatti dhaamanii hoogganni itti ta'an hin jiru namuma ta'etu mana taa'ee labsa murtii gurguddaa fudhataa isa kana gaa kora kana teenyee hooggana maddisiifnaa jennee haala ulfaataa keessatti yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti haala walxaxaa keessatti kora kana teenyee jechuudha.
Yaa'i waliigalaa kun dambii dhaabichaan alaa jechuun adda bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyaalessaa fi koomishinii poolisii finfinneef xalayaa barreessuu ibsaniiru obbo Batteen.
Poolisiin jalqabuma affeerraa jaarmiyaa malee ajaja mana murtii malee naannoo waajjiraa qubachuun waajjira sana bukkaamtee qabuun sirna hin turre seeras hin turre kuni poolisiinis loogii siyaasarraa walaba ta'uu dhabuusaa kan agarsiisudha. Gama biraatiin seera keenyatu ifatti kaa'a. Bakka bu'aan jaarmiyaa mataan dhaabaa hayyuduree dhaabichaati jedhe. Kanaaf bakka hayyudureen dhaabaa isaan hin affeerinitti yookaan ajaja mana murtiitiin ajajni ittiin kennaminitti poolisiin waajjira adda bilisummaa Oromoo to'annaa jala oolchuun jalqabumarraa turee ka'ee kan seeran alaa. Yeroo namni tokko miseensa dhaabati maqaa jedhuun yookaan miseensa hooggansaati maqaa jedhuun poolisiitti goree waamee biiroo kana naatoo wadhu jedhu poolisiin sana hordofee ofee ji'a torbaaf waajjira dhaaba tokko ugguree kaa'a taanaan kun sirnaan ala seerri akkasii biyya kana keessa hin jiru giddu galeessaa yookaan waajjira muummee dhaabichaa kan teessuma hayyudureetii fi teessuma shanee gubii akkasumas qondaaltonni adda addaa keessatti hojii dalagan. olaantummaan kan geggeessu hayyuduree dhaabate kanaaf quba qabeensa isaa malee hanga seeraan aangoo sanarra jirutti quba qabeensa hayyuduree dhaabaa malee wanti mooraa sana keessatti geggeeffamu kamiyyuu seeraan ala kanaaf wanti poolisiin godhaa jiru jalqabarraa kaasee seera kan faallesse ergama mataa isaanii ergama poolisiin tokko ittiin masakkamu kan faallesse seeraan ala poolisitti si'a lamaa sadi ibsineerra gaaf sanas xalayaa itti barreessineerra gaafa dhimmi kun alate barreessinee wanti deebii laate hin jiru.
Gama biraatiin yaa'ii kana geggeessuun rakkoo dhaabicha mudate furuuf jechuun obbo Qajeelaan ibsaniiru.
Numaanuu akkuma miseensaattu akkuma miseensa adda bilisummaa Oromoo tokkootti iyyuu jara kana hin beekuu kan jedhu beekamtii dhorkachuu diduu waamicha nuti miidiyaa irratti dhiyeessinu karaa jaarsummaadhaan nutti dhufamu fudhannu diduu kanaagaa teenyee harka marannee dhaaba kana nama tokko dhiifnee manatti gallee hin teenyu mirga itti qabnaa haqa itti qabnaa miseensota isaa immoo dhaaba kanarratti murteessuu ni danda'u ka jedhu miseensoti mariisifnee itti feenne jechuudha.
Dhimma kana waliin walqabate koomishinii poolisii Finfinneerraa itti gaafatamaan kutaa koominikeeshinii koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee komaander Faasikaw Faantaa deebii kennaniiru.
እዛ ውስጣቸው በነበረው አለመግባባት አንደኛው አትገባም ሌላው waldhabdee keessoo isaaniitti uumamee jiruun ni gallaa hin galluu jechuun yeroo yaa'ii waliigalaa walitti qabamu namni walitti qabu ni jira. Yaa'ii waliigalaatiin murtee siyaasaa isaan kennan hin beeknu garuu poolisiin eegaa jira. Poolisiin dirqamsiisee baasee waan jedhuu fi hin galchuu jedheeraa kan jedhu kun hundi ergama keenya waliin waliin qabatu rakkoo siyaasaa isaanii siyaasaan furatanii booda gara poolisiitti deebi'u wayyaa.
Koomaandar Faasikaan itti dabaluudhaan sanbata darbe qaama yaa'ii waliigalaa waajjira adda bilisummaa oromoo finfinnee gullalleetti argamutti gaggeesseen xalayaan barreeffamee akka eegumsi taasifamuuf gaafachuudhaan poolisiin eegumsa taasiseeraa jedhan namoota baajii qaban malee akka garagalmaa hin seennes jechuun gaaffii dhiyaate bu'uura godhachuudhaan poolisiin magaalattii ajaja kana raawwachaa tureeraa jedhan koomaandar faasikaan. gama biraatiin dhimma kana waliin walqabate boordi filannoo biyyaalessaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf hin milkoofne. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerra.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antanii Bilinktan gocha Tigraay keessatti raawwatame akka leellaa fixeensa gosaatti ibsanii guyyoota booda gargaarsi Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaaf kennitu ka sagantaa naga eegumsaa irra jireessisaa akkuma rarraasametti akka turu mootummaa Waashintan maadheffate murteesse jechuun ministiriin dhimma alaa ka biyyattii jimaata darbe beeksisee jira. dubbii himaan ministirii dantaalaa yuunaayitid isteets need piraayis akka jedhanitti gargaarsa gosa hanga tokko itti fufuuf yuunaayitid isteets kan murteessite yoo ta'u kunis fayyaa sadarkaa addunyaa kan ilaalee fi wabii nyaataa irratti yoo ta'u sagantaalee harka caalaan kan kutaa naga eegumsaaf gargaarsi godhamu yeroof rarraafamee jira. Haalli yeroo ammaa Itoophiyaa keessaa yeroo laalamu sagantaaleen hamma tokkoof gargaarsi kennamu akka rarraafamu murtiin darbe akka ka'u hin feene jedhan. Kunis kutaa nageenyaaf sagantaalee jiran hedduu ilaallata jedhan piraayis tuuta oduuf ibsa kennaniin. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan Itoophiyaan diinummaan wal ilaaluu Tigraay keessaa xumura akka itti gootu roobi darbe kan gaafatan yoo ta'u, koongirasa fuula durattis akka ibsanitti. waraanni eertiraaf kan naannoo bulchiisa naannoo amaaraa tigraay keessaa ba'anii humnootii nageenyaa kanneen mirga namoomaa uummata tigraay hin dararre yookaan tarkaanfii fixiinsa gosaa kan tigraay gama dhihaa keessatti dhaqqabe sana kanneen hin gaggeessineen bakka buufamuu qabu jedhan bilinkan namoonni kuma hedduun kan ajjeefaman yoo ta'u kuma dhibba hedduun immoo manaaf qe'oo fi gadhiisanii godaanuuf dirqaman kana malees. gama nyaataa bishaaniif dawaaleen kutaa uummata miliyoona shan caalaa qabdu tigraay keessatti hanqinni dhaqqabee jira ministiriin dantaa alaa yuunaayitid isteets kamisa darbe bilbilaan barreessaa duree tokkummaa mootummoota antooniyo guutares waliin dubbatanii dararaa mirga dhala namaa tigraay keessatti dhaqqabe jedhamu irratti addunyaan qorannaa gaggeessuun barbaachisaa ta'uu dubbatan jechuudhaan ministiriin dantaa alaa yuunaayitid isteets jimaata darbe beeksisee ture marii kanarrattis. bilinkan rakkoo gargaarsa dhala namaa furuuf fixiinsatti xumura gochuuf itiyoophiyaa keessatti nagaa buusuuf yaalii karaa addunyaas ta'e kutaan gaggeeffamu jajjabaachuu qaba jechuun gaafatan tokkummaan mootummootaa torban darbe akka jedhetti waraanni eertiraa guutummaa tigraay keessa sosso'aa akka jiranii fi fixiinsa dhaqqabeefis isaan itti gaafatamoo ta'uu isaanii gabaasaaleen ibsaa jiruu jedhe ministiriin dantaalaa yuunaayitid isteets baatii darbe akka jedhetti. gargaarsi rarraafamuun dhimma hidha laga abbayyaa waliin hidhata akka hin qabne beeksise waa'een ijaarsa hidha laga abbayyaa yeroo dheeraaf masrii itiyoophiyaaf sudaan gidduutti falmii kaasisuun isaa ni yaadatama gargaarsa itiyoophiyaaf kennamutti fufuuf dhimmoota hedduutu ilaalamuuf jira kan jedhame yoo ta'u kunis sagantaalee gargaarsaa rarraafaman booda misooma itiyoophiyaa keessa sirriitti yeroon hojiirra oolaa jira isa jedhus ilaaluu dabalataa jechuudhaan bakka bu'aan ministirii dantaa alaa yuunaayitid isteets ibsaniiru. kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Itoophiyaan tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kennaa jirti. Tallaalii kana sanbata darbe bitootessa afur bara 2013 akka biyyaatti ogeeyyii fayyaatiif kennuudhaan ture ministeerri fayyaa Itoophiyaa kan jalqabsiise. Naannolee hundii fi bulchiisi magaalota lameenii bifa walfakkaatuun tallaalii kana kennuu eegaluu isaanii deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa ibsaniiru gabaasi guutuun kunoo.
Finfinnee hospitaala eekkaa kotobee yeroo jalqabaa vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti argamerraa eegalee bakka tursiisaaf wal'aansa COVID-19 ta'ee hojjechaa jiru keessatti sanbata darbe ministeerri fayyaa sadarkaa biyyoolessaatti talaallii vaayirasii koronaa ogeeyyii fayyaaf namoota dhaabbilee fayyaa keessa tajaajilaniif kennuu jalqabsiiseera. Ogeessota fayyaa fi namoota hospitaala kana keessatti hojjetaniif talaallii argatan keessaa haga tokko dubbisneerra.
Maqaan koo Barakat Asnaqaa jedhama. Kutaala Eekkaa Kotobee, kutaa Laabiraatoorii. Amma immoo erga koronaan jalqabee immoo kutaa naamunaa itti fudhatan yookaan immoo PCR. Akka biyyattiitti talaalliin har'a kennamaa jira. Yeroo jalqabaatiif immoo hospitaala keenyatti kennamaa jira. Baay'ee gammadee jira. Akka peeshantii waliin daayireektii wal quunnamuudhaan akka riskii keessa jirruuf talaalliin kun jalqabu jalqaba keenya ta'uudhaaf baay'ee gammadee jira kana booda immoo hojiilee kana caalaa akka hojjannuu fi of eeggannoo itti fufne akka deemu jedha namni hundiyyuu amma of eeggannoo barbaachisu gochuu qaba nutis vaaksinii kana fudhanneerra jennee of eeggannoo addaan kutuu hin qabnu jechuu barbaada hawaasni illee amma vaksiniin kun dhufeera jedhee of eeggannoo isaa addaan kutuu hin qabu amma booda kana caalaa iyyuu amma dhibeen immoo kan baay'ee idaa'aa waan jiruuf amma booda of eeggannoon daran cimuu qaba jedhee.
ስሜ ብዛየው ዘውዴ ይባላል። በኤካ Maqaan koo Buzaayyoo Zawdeen jedhama. Hospitaala Eekkaa Qotobee keessatti ogeettii sirna nyaataati. koovidiin erga biyya keenya keessa seenee waggaa tokko ta'eera. Waan guddaan ammoo talaalliin isaa argamuudha. Talaalliin isaa amma biyya keessa galee kennamu jalqabuun isaa waan abdii namatti toludha. Kun gammachuu tokkodha. Garuu talaalliin kun reefuu dhufe sanuu hangaan xiqqoo hawaasa hunda bira kan hin geenye. Kanaaf uummanni yeroo kamuu caalaa amma of eeggachuu qaba. Haguuggee afaanii funyaanii godhachuun qulqullina harkaa eeggachuu fageenya ofiis eeggachuun dirqamadha. Dagatamuu hin qabu. Talaallii isaarra of eeggannoo irratti xiyyeeffachuun murteessaadha jedhee yaada. Akkasi ta'us kan qabu.
እንደዛም ነው መሆን ያለበት።
Talaalliin COVID-19 Itoophiyaan marsaa jalqabaatiin argatte dursa ogeeyyii fayyaaf akka kennamu qajeelfama dhaabbata fayyaa addunyaan akkuma kaa'amee jiruun kennamaa jira jedhan Dr. Darajjee Dhugumaa deetaan ministeera fayyaa.
Hawaasa keenya parsantaajii 20 kan ta'u akka talaallii kana argatuuf nu eeyyamee jira. Yeroo jalqabaaf immoo dooziin jalqabaa kan nu qaqqabe miiliyoona lama tuqaa lama ture. Astraazenekaa jedhama talaalliin kun biyyoota torbaatamaa olitti yeroo ammaa kana kennamaati kan jiru. Baay'ee bu'aa qabeessa akka ta'es qorannoowwan bal'aatiin ilaalameeti kan jiru. Biyya keenya keessattis talaalliin kun sadarkaa sadarkaatiin kennama al takkaatiin kennamu sadarkaa sadarkaatiin namoota irra caalaa saaxilamaniif keessumaa jalqabarra ogeessota fayyaa fayyaaf kennama. Ittaansee immoo namoota umriin isaanii deemee keessumaa 55-60 ol kan ta'aniif hin kennama. Akkasumas dhibeewwan adda addaa kan qabaniif hin kennama. Namoota hojii nageenyaa adda addaa irratti nama hedduu hojii walitti tuquu danda'an dhibee kanaaf irra caalaa saaxilamanii fi yeroo ittiin jala jalaa hin kennama. Waggaa tokko keessatti uummata keenya parsantaa 20 f talaalliin kun hin kennama jechuudha.
Yeroo ammaa talaallii COVID-19 kennamaa jiru waliin wal qabatee biyyoota garaagaraa keessatti namoonni talaallii kana fudhatan dhibee adda addaatiif saaxilamaa jiraachuu miidiyaalee hawaasaarra naanna'aa jiru kanarrattis Dr. Darajjeen akkas jedhaniiru.
Beekamu talaalliin yeroo kamiyyuu talaallii koovid duwwaas hin taane talaalliiwwan hedduudha biyya kana keessatti kan kennamanii. Talaalliin faayidaa guddaa hin qaba. Waa tokko illee miidhaa hin qabu jechuu hin dandeenyu. Talaallii duwwaa miti qoricha kamiyyuu miidhaa hin barbaadamne cinaatiin qabaachuu hin danda'a. Akkuma qoricha kamiyyuu talaalliin koovid kunis waan tokko tokko cinaatiin qabaachuu hin danda'a. Miidhaa xiqqaa qabaachuu hin danda'a. Namoota muraasa irratti isa immoo talaalliin kamiyyuu qabaachuu hin danda'a. Talaallii biraa irraati adda kan isa taasisu baay'ee hin jiru. Kanaaf wantoota baay'ee alatti haasa'aman sooshaal miidiyaatiin haasa'aman hawaasni keenya baay'ee dhaga'uu hin qabu. Ragaa qulqulluu ministeerri fayyaa dhaabbilee adda addaa yeroo yerootiin hin kennina. Addunyaan guutuu wanta fudhachaa jiru. Rakkoo yoo jiraates rakkoon sun karaa inni hiikamu jala buunee hin hordofna waan ta'eef sodaan tokkollee qaqqabuu hin qabu.
Hawaasni talaalliin COVID-19 kennamaa jira jechuun akka dagannaa keessa hin seenne kan jedhan ogeeyyiin fayyaa talaallii kana fudhatan kanneen talaallii kana fudhatanis talaallii fudhachuun dhibee kanarraa guutummaan guututti nama hambisa jedhanii of eeggachuu akka hin dhiisne jechuun dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.
Qophii Ispoortii Fiigichi mata duree Baalee hadaawwannu jedhu Koomishinni Turiizimii Oromiyaa fi Saadiyaa Maltii Miidiyaa waliin ta'uun baalee roobeetti qopheessan irratti gazaayin dirribaa fiigicha kiiloomeetira shanii daqiiqaa 14:32tti fixuun tokkoffaa bahee jira. Hirmaattota sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti bahan badhaasni maallaqaa fi meedaalaa kennameefii jira. Muktaar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
koomishiniin tuurizimii oromiyaa duulaa fi beeksisa oromiyaa daawwadhaa jedhuun eegale keessaa isa tokko kan ta'e fiigichi guddichi baalee roobe saadiyyaa maltimiidiyaa waliin ta'uudhaan qopheesse hawwata tuurizimii godina baalee beeksisuuf kan karoorfame ta'uu himameetiniin jira fiigichi kiiloomeetira shanii magaalaa roobee keessatti taasifameen namoonni kuma shanii ol kan irratti hirmaatan yoo ta'u kunis qabeenya tuurizimii godinichaa xiyyeeffannaa dhabeetiniin ture akka xiyyeeffannoo argatuuf shoora ol aanaa qaba jedhanii jiru ittaanaan bulchaa godina baalee obbo Didhaa Guddataa.
Baalee beeksisuun dinagdee biyyaa keessatti baalee gumaacha guddaa akka baatuun giddugala tuurizimii akka taatu hojii hojjetamaa jiru hojii baay'ee fi baay'ee boonsaa fi abdachiisaa waan ta'eef uummanni godina baalee fi magaalaa roobee irra deebi'ee baga gammadda baga gammadda jechuu barbaada. Baalee qabeenya gurguddoo uumamaan qabdu hedduudha. Qabeenya qabdu kana addunyaatti beeksisnee madda dinagdee akka ta'uuf sochiin amma akka mootummaa naannoo oromiyaattis koomishiniin tuurizimii oromiyaa jalqabe abdii guddaa namaa kenna waan ta'eef fiigichi har'aas kan yaadameef ispoortii hojjechuun qofa osoo hin taane qabeenya baalee qabu seenaa fi duudhaa baalee qabu addunyaatti beeksisuun madda dinagdee godhee uummanni oromoos uummanni baalees darbees biyya Itoophiyaa kana utubuu keessatti cimnee baalee qofarratti turizimii yoo hojjenne gaanfa Afrikaa keessaa bakka turizimiidhaan sadarkaa jalqabaatti waamamtuu fi turistoonni abdii guddaadhaan daawwachuudhaaf fedhii horatan akka ta'an ifa jala waan ta'eef carraa kanaan komishinii turizimii Oromiyaa baaleen beeksisuudhaaf uummata baaleetiif xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechuu isaatiin maqaa uummata baaleetiin galataa fi ulfina guddaa qabu ibsuu barbaada. Naa galateeffadha.
Turizimii bu'uura hawaasaa irratti hundaa'uun uummataaf carraa hojii akka uumu karoorfamuu kan ibsu koomishiniin turizimii Oromiyaa keessattuu dargaggoota gurmeessuun hojii tajaajila turizimii irraa akka fayyadaman hojjetamaatiin jiraachuu ibseetiin jira. Qabeenya turizimii Oromiyaa beeksisuun turizimii bu'uura hawaasaa irratti hundaa'e uummata hundaa'een uummataaf carraa hojii akka uumu karoorfamee hojjetamaatiin jiraachuu kan ibsu koomishiniin turizimii oromiyaa keessattuu dargaggoota gurmeessuun hojii tajaajila turizimii irraa akka fayyadaman hojjetamaatiin jiraachuu ibseetiin jira qabeenya turizimii oromiyaa beeksisuun akka madda galii ta'uuf hirmaannaan hawaasaa barbaachisaadha jedhan itti aanaan koomishinara ol aanaa koomishinii turizimii oromiyaa abbiyyuu tasammaa isa kanaafis hawaasaaf waamicha dhiyeessanii jiru.
Iddoowwan tajaajila turizimii kennan keessatti qaamolee dhimma tajaajila kennan bifa nama hawwachuu danda'u nama bultii tokko dhufe bultii lama sadii bulchinee galii irraa sirriitti argannee gaggeessuu qabna jechuudha. Akka Oromiyaatti kan yaadne iddoowwan hedduu keessatti qabeenya guddaa qabnu kana sadarkaa biyya keessaa fi addunyaatti beeksisuun turistoota biyya keessaa fi biyya alaallee akka dhufanii naannoo keenya daawwatan qofaa osoo hin taane akka bulchaan jedhan utubaa dinagdee ta'uu danda'a carraa hojii uumuu danda'a kan hundumaa xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan hundumti keenya harka wal qabnee fiixabeensa sagantaa kanaatti hundumti keenya irratti hirmaachuu qabna jechuudha yoo nu wal bira dhaabanne waggaa shanitti oromiyaa sadarkaa tokkotti fiduu qofa osoo hin taane waggaa kudhan kudha shan gudduutti oromiyaa akka gaanfa afrikaatti bakka jalqabaa gochuun hin danda'amaa jechuudha. Kana hubachuudhaan hundumti keessan sagantaan irraa kun akka bulchaan jedhan fiigicha qofaaf osoo hin taane iddoowwan uummata keenyaa beeksisuudhaan turizimiin qorree ture daddabarsuu keessatti gahee guddaa saba qabuuf hundumti keenya akka tumsinu jenna.
Fiigichi guddichi kiiloomeetira shanii baaleen daawwadhaa jedhu magaalaa Roobeetti qophaa'e Gazzaahin Dirribaa daqiiqaa kudha afurii fi sakandii soddomii lamaan tokkoffaa yoo ba'u Abrahaam Kaasuu daqiiqaa kudha shanii fi sakandii shantamaan lammaffaa Taayyaachoo Isheetee daqiiqaa kudha ja'aa fi sakandii shantamaan sadaffaa ta'uudhaan haala wal duraa duubaatiin hinjifataniitiin hin jiru. Hirmaattota fiigicha irratti hirmaatan sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa bahaniif badhaasa meedaaliyaatiin dabalatatti badhaasni mallaqaa illee kennameefiitiin hin jira. Hirmaataa sadarkaa tokkoffaa baheef badhaasa qarshii kuma shanii kan sadarkaa lammaffaa ba'eef badhaasa qarshii kuma sadii fi kan sadarkaa sadaffaa ba'eef ammoo badhaasni qarshii kuma lamaa kennameefiitiin hin jira dorgommichaan tokkoffaa kan ba'e gazzaahin dirribaa yaada isaa vi'oo'eef akkana jedhee jira.
Irratti baay'ee fiigicha baay'ee hirmaachaa ture akka oromiyaattis fiigicha baay'ee hirmaadhe garummoo namni takkaan baranaa isa keebiidha waaqayyo galataa dha.
Kiiloomeetira shanii kana meeqaan fitte?
Kiiloomeetira shan daqiiqaa kudha afur wayii keessa fitte boondii kudha afur wayii keessa.
Shaakallii qabda turte kanaan dura amma meeqa badhaafamte jechuudha.
Garee kuma shanii fi meedaaliyaa waancaa qofaatti shanamee jechuudha.
Maali bu'uurri inni sii ta'u hirmaannaan har'aa hirmaatte injifannoon har'aa injifatte maal si keessattuu?
Gammachuu guddaa natti hidhamee dhagahame baay'ee na gammachiisee natti tolee jira. Keessattuu immoo fiigichi har'a adeemsifame akka magaalaa kanaatti yookiin immoo akka godina kanaatti fiigichi kootaa tursiif daawwataa jechuudha. Kanaaf anis akka gama tokkotti anis turistii keessa jira isa bichaa osoo hin ta'in immoo turistoonni gara biroo akka dhufanii magaalaa kana biyya kana godina kana qabeenya baalee qabdu akka dhufanii daawwatan barbaada.
Turizimii fi ispoortii walitti hidhuun qabeenya turizimii Oromiyaa beeksisuuf waamicha Oromiyaa daawwadhaa yookaan viiziit Oromiyaa jedhuun beeksisaatiin kan jiru koomishiniin turizimii Oromiyaa qabeenyi turizimii Oromiyaa madda galii ta'uun carraa hojii akka uumuuf dargaggoota gurmeesseetiin kan hojjetu ta'u beeksisaatiin jira sagantaa fiigichaa wal fakkaataa gara fuulduraattis kan qopheessu ta'ullee hime gabaa sagalee ameerikaatiif muktaar jamaal baale rooberraa.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti wixataa kaasee hamma jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. gama keenyaan qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufu.